iyi mwumva ni radiyo ijwi rya amerika turigenekerezo rya mirongo ibiri na rimwe ukwezi kwa kabiri ku mwaka wa bibiri na cumi n'indwi mwiriwe neza nshuti muteze amatwi ibiganiro by'ijwi rya amerika risamirani washington dc mu kirundi no mu kinyarwanda muri studio ya cumi n'umunani muri kumwe na jewe diane nahazwe ndongo ibiganiro by'uno mwanya dutashe twoshikira hehe mbega tuzoshikira mu ijambo mbega tuzoshikira mu- musi y'ibiti vyo kwibarabara bamwe bazogwa ku nzira nico gituma twavuze ko ari ukwangazwa mu kwangazwa nyene uyu ni umwe mu banyagihugu bo muri site ya bugendana asigura ko imwe mu mvu ziriko zibatuma kwiyamiriza umugambi wa leta wo kugara amakambi yegaranirijwemo abantu hagati mu gihugu harimwo iyo site ya bugendana iri mu ntara ya gitega ari uko iyo baje bava mu mitumba amatongo bamaze kuyadandaza kuko ni uguhungabanya amashengero guhungabanya imibano n'ingo kandi ntibabuza abantu gukora gusa n'izindi ngeso mbi banabuza no kuja kwa muganga umuntu akicwa na malariya ngo bariko baramusengera
uyu nawe ni umwe mu- ni umuvugizi murantunga w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu terance ntayiraja avuga ku kibazo c'amasengero atandukanye atera intege abantu kurera amaboko ngo imana izokora tuza kubigaruka ko handi hato mu kiganiro c'abarongoye amashengero mugume ku maradiyo yanyu ariko imbere y'ayo makuru yose ndayemereye mbanze ndabwire muri make ko urunanirwa amashirahamwe yigenga yo mu karere ka afurika y'ubuseruko eh, rwunguruje urubanza ruregwamwo leta y'uburundi n'umukuru w'igihugu c'uburundi petero nkurunziza muri sentare ya afurika y'ubuseruko ni nyuma y'urubanza rwari rwashengeshejwe n'ayo mashirahamwe asaba ko amatora yose yabaye mu burundi mu mwaka wa bibiri na cumi na gatanu yofutwa mu rubanza rwa mbere rwasomwe ku mwaka uheze iyo sentare yafashe ingingo ivuga ko ukwitoza kwa perezida w'uburundi petero nkurunziza kubahirije amategeko yose y'imbere eh, mu gihugu iyo nkuru turaza kwigaruka ko makuru yacu yo hanyuma muri make kandi mu karere leta ya repubulika iharanira demokarasi ya kongo itangaza ko itige- itageza gutanguza amatohoza ku bwicanyi bwagaragaye mu masanamu ya videwo yasohowe ku mbuga ngurukanabumenyi mu mpera zino ndwi turangije yerekana abasirikare bayo bica abanyagihugu mu ntara ya kasayi ni nyuma yaho ibihugu nk'ubufaransa leta z'ubumwe za amerika n'ishamwe mpuzamakungu onu bisabiye leta ya kongo gutanguza amatohoza yihuta kugira ngo abagize ubwo bwicanyi bashikanwe imbere y'ubutungane leta ya kongo yisigura ivuga ko ayo mavideo ari rementanya rikomeye kandi ko atariyo ijeje gucira urubanza abasirikare bari muri izo video na rijya yemeza ko itabazi kubwo abategetsi ba kongo abariko barasaba amatohoza nibo nyabuna ngo bari bakwiye gutanga ivyemezo n'amazina vya- y'abo basirikare gutyo abagahanwa mwomenya ko mu ntara ya kasayi havutse umuhari urwanya leta kuva mu kwezi kw'icenda kwa bibiri na cumi na gatandatu inyuma yaho hiciwe kamwina nsapu mukuru wa bumwe mu bwoko muri ako karere mu kwezi kwa munani abantu bashika amajana abiri akaba aribo bavuga ko bamaze kuhasiga ubuzima kuva ico gihe abantu baharugwa mu bihumbi barakoraniye mu mabarabara ari hanze y'inama nshingamateka y'ubwongereza igihe abashingamateka b'ubwongereza bariko barihweza nimba perezida wa leta z'ubumwe za amerika donald trump yo kwemererwa kugira rugende muri ico gihugu ejo mwibuke ko umushikiranganje wa mbere w'ubwongereza theresa may yabaye umutegetsi wa mbere w'umunyamahanga yabonanye na trump i washington mu ngoro ya white house mu kwezi kwa mbere yavuyeho atumiye trump kuzogendera ubwongereza n'ukubonana n'umwamikazi elizabeth wa kabiri mu mpera z'uno mwaka inama nshingamateka y'ubwongereza yakoranye inyuma y'aho abanyagihugu barenga umuriyoni umwe basinyiye urwandiko ku rubuga ngurukanabumenyi basaba leta guhagarika urwo rugendo mu nyuma yaho abandi bashika ibihumbi amajana atatu baciye basinya urundi rwandiko bavuga ko bashigikiye ko trump aja mu bwongereza abo bigaragambya bavuga ko badashigikiye imigambi ya perezida wa amerika donald trump mu kuvuga ko afise politike yo gucanishamwo abantu kandi yanka abayisilamu radiyo ijwi rya amerika mutwumvira kuri fm mirongo icenda na kane n'ibice icenda na fm mirongo icenda na gatanu n'ibice bibiri mu burundi no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo mu rwanda naho tukumvikana kuri fm ijana na kane n'ibice bitatu murashobora kandi kumva ibiganiro byacu muciye ku rubuga rwo kuri interineti yacu ariyo wezi itatu akaburungu radio yacu voa akaburungu com no ku rubuga rwa facebook aderesi yacu ni voa radio yacu ikiganiro ni wanyu mu ntara
iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara ni ikiganiro kibashikiriza amakuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri tanzania mu rwanda muri uganda no muri repubulika iharanira demokarasi ya kongo iwanyu mu ntara nakaryo ijwi rya amerika riha umunyagihugu aho aherereye ku gatumba mu ikambi kugira yagire abandi uko abayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose iwanyu mu ntara n'icyanyu
nongere ngire mwiriwe abateshejwe izabo begeranirije muri site ya bugenda na kuva mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana icenda na mirongo icenda na gatatu bararahira bakarengwa ko batageza gusubira mu mitumba iyo baje bava inyuma y'imyaka mirongo ibiri n'ine baba muri iyo site iri mu ntara ya gitega babivuze inyuma yaho leta y'u burundi itangarije ko igiye kugara amakambi yose yegaranirijwemwo abateshejwe izabo ari hagati mu gihugu n'aho atasango yatanze harisa liliane n'amahoro yagendeye iyo kambi ya bugenda nari mu ntara ya gitega maze adutegurira ino nkuru Bimwe mu byo leta y'u Burundi itari kwihuriza ko nabegeranijwe muri site ya Bugendana muri uwo mugambi wo kugara amakambi yegeranijwemwo abateshejwe izabo ni ikibazo c'umutekano kwiye wotuma abanyagihugu bacitse ku icumu mu ntambara zitandukanye basubira kuba mu mitumba baje bavamwo leta y'u Burundi yemeza ko umutekano ukwiye ku buryo atawoba kizira ubwoko canke ivyiyumviro musitanteri Butoyi Beatrice aramutswa komine ya Bugendana abwira aba bateshejwe izabo ati ikibazo cy'ubwoko coco nta gihari ntaco mubuza rero gutaha sinzi gusa waramenyere kuba ahantu hitwa nga centre gusubira hariya bita ngo ni umunyagajaga canke hataratera imbere ntivyoroshe ariko ubundi nta mvo zihari zo kugira ubwoba aha ni mu gihe aba bacitse ku icumu bo babona ko hatari bwagere gusubira mu mitumba kugira ngo turonke ukuntu twobaho hariya twubake vyotugora kaniniya gose ubu u- ni shamba gusa mugabo ibibomagurike by'amazu byarabomaguritse amatafari yose barasenyaguriye hasi ikibazo rero uburyo bwo kubaka nibyo tusanga bikugora ikindi gituma batereka uwo mugambi wa leta ni uko site ya bugendana abenshi bayifata nk'itongo ry'umuryango abayaze n'ijwi rya amerika basigura ko vyabaye ngombwa ko badandaza amatongo y'iyo baje bava kugira bashobore kubaka utuzu babamwo ubu uyu mupfasoni ni umupfakazi avuga ko gusubira iyo yavuye ari nko kumusubiza mu ihumbi na rijya n'inyakamwe abiwe bagandaguwe mu mirongo icenda na gatandatu twari twarubatse ubuntu buto buto ubu nyene muhabona waraheba ako katsi nyene ukagakotesha hariho n'abahevye barakagurisha izi nzu mubona zihagaze ngaha zariye vyinshi benshi bagurishije udutongo udupande pande tw'udutongo abo basigaye ku mitumba bironkera amafaranga bakakugurira ugaca ugaruka ugahemba umufundi hanyuma akaza akakubakira none ubuhoho tuzogera gute ko nanyamasi umengo twarayamaze tutashe twoshikira hehe mbega tuzoshikira mw'ishamba mbega tuzoshikira mu- musi y'ibiti vyo kwibarabara bamwe bazogwa ku nzira nico gituma twavuze ko ari ukwangazwa no kwangazwa nyene ni ukuri umwana akiri muto afise imyaka itatu abwira umuvyeyi ngo mbega mama tuzoja hehe nawe ukuze rero wicwa n'intuntu leta niduhumuritse aba bateshejwe izabo babandanya bavuga ko bafise amakenga y'aboca begukirwa n'aya mazu ari nk'amwe boyakugwamwo kuri iki kibazo kijanye n'amatongo Terence Ntayiraja umuvugizi w'ubushikiranganje bw'intwaro yo hagati mu gihugu arahumuriza abafise amakenga yo gusubira ku mitumba baje bavako abatari matongo y'abandi barashobora kubisaba ahubwo bakaja mu mugambi w'ibigwati bashobora kuguma aho nyene bakongeraho n'abandi bantu badasangiye iby'ubwoko kugira ngo babane n'abandi buve ko bisanzuye abo si ngombwa yuko botegereza kuhava canke bakahaguma bumva kiretse leta ihakeneye ariko leta iciye hagira umugambi w'ikigwati ahubwo igashyiraho n'abandi bakabana n'abandi ni vyiza cane mugabo ku bantu bakiri muri site kandi bakaguma kwitwa impunzi kandi bari mw'itongo ry'abandi numva ko ari ikibazo aho naho niho leta icifata ibintu mu minwe mbega uwo muntu kubera yavuye mw'itongo ryiwe ryagiye ni ukuvuga badafise n'itongo ni ikibazo cyo kwicarira leta ikikara mu matongo ifise igatunganiza abantu umwe wese akaronka haba atawanja wangura yamara abahinga banonoseye ivy'inyifato n'imibereho y'abantu bavuga ko ikibazo c'abahuye n'ihahamuka ry'amabi yo mu ntambara ari ico kwitondera bakabanza bagategurwa imbere yo gusubira mu buzima bwa kera mediatrice nibaruta no muhinga mu bisanzwe iyo umuntu aboneye ib- ivyaga ahantu akagenda akahava biba bijyanye n'icyo gikomere yaronse ni ugukoresha ubwo buhinga bwo kumviriza kumva insiguro aho ubwo buzima yaciyemo ingene abubona cyangwa ingene abutahura kugira ngo ushobore kumufasha kuba iyindi siguro amahetse asubira abeho bwa bundi rero asigara ahabona ibisanzwe arashobora gutandukanya ibyamushikiye n'aho hantu yabaye byamushikiye ari amakuru dukura mu ishyirahamwe ry'abacitse ku icumu bibugendana arejebu avuga ko hari umugambi wo gusubira kubakira neza intatemwa z'ahahambwe abahitanywe n'ubwicanyi bwabaye mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatandatu bugahitana abarenga amajana atandatu akaba ari mu ntumbero y'uko hoba ntibagiranwa iyi ntatemwa ikaba iri mu bwinjiriro bw'ino site ibugendana mu ntara ya gitega raisa lilian inamahoro ijwi rya amerika urakoze Raisa Liliana inamahoro mbwira bariko baratwumviriza ko ukiri ngaho muri iyo site ya Bugenda naho uri kurabandanya ukora kuri iyo nkuru bamwe mu mpfuvyi zo kubera ubwicanyi bwabereye Bugenda na bakaba bahejeje kukubwira ko bagowe bakiriko aha ngo ni mu gihe muri bo hariho abatazi neza amamuko yabo kuko bavukiye mu ikambi canke bagakurirayo twemeye kuzogaruka kuri iyo nkuru ejo mu kiganiro cacu iwanyu mu ntara
murisanga murisanga ni ikiganiro cy'ijwi rya amerika cyibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya amerika je ndi mu ntara ya muyinga aho bita muri komine giteranye aho bitatura
ngewe ndi hano kampala uganda
genda mu gisagara cya bujumbura ni ikiganiro kimara isaha kuva saa kumi kugera saa kumi n'imwe buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru
ntuye muri leta ya colorado leta zunze ubumwe za amerika
mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye
nawe turagutumiye kurikira ijwi rya amerika aho uri hose haba kuri radiyo kuri telefoni no kuri mudasobwa nawe turagutumiye ntuziheze urararitswe buri munsi saa kumi
nuko ikiganiro muri sanga n'imisi yose saa kumi no munsi Oriane itanga ishaka kaza kuyaga n'abafasoni bari bagiye arusha kuganira mu by'amatati y'abarundi tuje muri ca gice ca kabiri c'ikiganiro iwanyu mu ntara kwa kabiri aho duha ijambo abarongoye amadini muba mumaze kumva ngaho ku mitumba itandukanye mu makambi atandukanye abantu bavuga ko badashobora kurondera akazi ko badashobora kwivuza ariko imana izokwikorera ngo bakibagira yuko ifasha uwifashije uno munsi rero mugenzi wacu Diane Ndonse ari muri studio i Bujumbura aza kuyaga n'abatumire biwe kuri ico kibazo adasize inyuma ikibazo c'amasengesho yo muhira ngo ariko arasambura ingo n'ikibano reka tumuhe mikoro yakira abatumire biwe Ego Diane turabashimiye ko musibiye kuduha mikro hani bujumbura ndaramukije abariko baratwumviriza nongera nakira abatumire bacu tukaba turi kumwe n'umwunganizi mu bushikiranganje bw'intwaro hagati mu gihugu n'inyigisho zo gukunda igihugu akaba n'umuvugizi muri ubwo bushikiranganje Terence Ntahiraja ndabaramukije kandi ndabakiriye muri kino kiganiro ndabaramukije mesha makuru ndaramushimira umukozi w'Imana twahuriye hano mu kiganiro undi mutumire ni pastori muzuri alexi arongoye isengero shama temple ryo mu ngagara namwebwe ndabaramukije ego ndabaramukije nyakubahwa umunganizi w'umushikiranganje w'intwara hagati mu gihugu no gukundisha igihugu uyu munsi tukaba tuvuga ku bijyanye n'uruhara rw'amasengero mu bijyanye n'iterambere na cyane cyane mu bo barongoye tukibutsa kandi abatwumviriza ko muri ko mwumviriza ijwi rya amerika dutangure duhe ijambo pasitori muzuri atubwira ingene bafasha abakirisu cyane iyindi migwi y'abasenga baja mu byumba by'amasengesho bakamaraho iminsi bakibagira ibikorwa byabo bya minsi yose byo kwiteza imbere pasitori mwebwe mubafasha gute ubwa mbere abo bantu baba bahurikiye muri buzima by'amasengesho rimwe na rimwe navuga ko tutabazi kuko nta cumba c'amasengesho kibaho kiba hanze y'ishengero gikukira ishengero ego rimwe na rimwe amashengero aragira ihuriro mu kibano ibyo bamwe bita ishingwa muryango abandi bakabyita amafraternite amasire de priere iryo ni ihuriro ry'abantu babana mu kibano basangira ijambo ry'imana ariko yama ibyo bintu byitwa ibyumba by'amasengesho bikorekera mu mazu y'abantu n'ahantu hamwe hamwe mu byumba akenshi abo bantu ntituba tubazi ni abantu bataba bafise aho bakukira bataba bafise ababareze n'ababajejwe nibo babo twaba twumva kenshi ko bahuriye ahantu mu byumba by'amasengesho mu mazu abandi mu misozi bakahamara iminsi itari mikeya byitwa ngo ko barasenga ariko n'ukuri ndibaza kutaruba ari ugusenga kuba ari ukuyoba cyangwa se kuzimira baba basanzwe bari mu masengero ariko umusanzu umurongoye sinova ngo bari mu bamashengero usanga uturongoye mu bakirisu ariko akenshi bamwe muri abo baba ari abigeze kuba abakirisu bagahunga uburongozi bw'ishengero bagahura n'abandi bakirisu basa n'abahunze uburongozi bw'ishengero bagahura abenshi muri abo bantu ntibaba ari abakirisu b'isengero rimwe ngo bazwi n'umurongozi baba ari abantu bavuye mu masengero atandukanye bakinyegeza uburongozi bakaza guhurira muri izo masengesho bitagira ubibazwa bitagira ubyitirirwa bitagira ubikurikirana atanuzi n'ibikorekerayo n'ibiberayo reka tubaze uwaserukiye ubushikiranganji bw'intwaro yo hagati mu gihugu eh, terence ntayiraja mwebwe abo bantu babazwa nde ko ama- a- abarongoye amasengero ko pasitori avuze yuko abo bantu atabo bazi Eh, murakoze cyane ngira ariko baturiza yuko amashengero agengwa n'ibwirizwa rishasha rimaze imyaka ibiri imbere yaho hariho itegeko bwirizwa ryafatira hamwe amashengero n'amashirahamwe iryo rero ntaco vyavuga kuri ivyumba vy'amasengesho kuva ibyo bwirizwa rishasha risohotse ivyo bintu vyarahagaritswe kandi birabujijwe nta mugwi w'abantu bagenda mu nzu y'umuntu bitazwi iyo gurupe ihari canke iyo migwi canke ayo maserire iki kibanza kishewe n'amategeko ni ku ngoro y'imana ni ku rusengero kiretse iyo abarongoye ishengero bateguye igikorane hashobora kuba sitade bakabironkera uruhusha canke ahandi hantu hari inzu nini y'amanama bakavuga bati ni igikorane twakoze ivyo barabisaba bakavyemererwa biri mu mategeko ibisigaye vyose biri inyuma y'amategeko iryo tegeko rishasha muvuga ryoba ryasohotse umengo mu bihumbi bibiri na cumi na kane yego igereka rya mirongo itatu na rimwe kigarama ibihumbi bibiri na cumi na kane Eh, ariko inyuma yaho risohotse sinzi ko muraraba ko ryoba rishigwa mu ngiro kuko n'ubu ivyo vyumba vy'amasengesho biravugwa ko bihari aho hoba habaye gusabara ko babijije kuko birawujije kuko haraberayo ibintu bibi cyane igituma vyahagaritswe baragenda ngo ni imigwi yo gusenga ugasanga havuyemo ibindi bintu havuyemo ubusambanyi n'ibindi harabigeme batwara inda ahantu hakaruka kigeze kuba igihe kimwe muri nyanzaraki aho hari icyumba c'amasengesho mw'ishengero kanaka sinibuka ingene ryitwa aho abaje aho umukobwa na nyina hageze igihe umukobwa afite inda maze bimaze gutera ingorane baramubaza avuga ko ari pasitoro yayimuteye umva ko ryari ibara pasitoro ntiyari yagirutse pasitori kuko ntiyakora ku rusengero yari umuntu uvuga ko yataye umurongo w'imana yinyegeza mu gikorwa cy'imana no kugitukisha mugabo akajya gukora imigambi ya shetani mibi muri ibyo byumba ibyo rero byo ku- gusenga ni ku mugaragaro nicyo gituma byahagaritswe ababikora bose birabujije kandi bihanwa n'amategeko Mm, kubera ata burongozi buhari mu bisanzwe bw'amasengero canke eh, no mu ntwaro isengero afite ingene ritunganijwe iri bwizwa yabivuga neza nk'uko pasitori yabivuze arasaba aho bubaka ni ukuvuga yuko muri bwizwa rishasha amasengero yose arafise ingene yubatswe ndetse n'ibi- n'imetero ziharurwa kuva ku idini cyangwa ishengero uja ku rindi mu gisagara ni imetero amajana atanu mu gihugu hagati ni kilometero ivyo rero birubahirizwa mugabo kuva itegeko rigiyeho kumbura hari ibintu bishobora kuba vyaragiyeho kera imbere y'iri tegeko aho vyogora kuza gusambura ingoro z'imana ariko kuva rigiye kugira haze urutonde guhera ico gihe ayo mategeko arubahirizwa Mm. Eh, pasitori mwebwe eh, abo bantu murabahakana ariko mujejwe kuvuga ubutumwa bwiza none abo bantu muhora mubashikira ko baje ku murongo nk'uko eh, umuvugizi w'ubushikiranganje abivuze mu ntara ya rumonge a- a- hariho ibyo byumba by'amasengesho muri iyi minsi nyene eh, vyibonekeje ariko muravuze ko ata mashengero bakukira barimwo abo bantu mwebwe murabashikira mubafasha gute be n'abo bantu muvuga ko bataye umurongo mbaje gusubira inyuma kuco nyakubahwa yarahejeje kuvuga umwunganizi w'umushikiranganji ubwa mbere umuntu ntashobora kwitwa umupasitori adafite isengero arongoye riri ahantu hazwi rizwi n'amategeko kuko uwo mu gihe yabayeho ntabwo ari umupasitori ntabwo ari umwungeri w'abantu n'abo bantu rero bitirira ayo mazina rimwe na rimwe baba barukiye muri izo zumba z'amasengesho bajana abo bantu aho hantu bakabakoresha izo ingeso mbi bakabigisha inyigisho zitarizo akaba ariho hagenda haduka ubwo bukozi bw'ikibi bufatiye gukorera abantu ikibi Eh, hanini ngo ngo bavuga yuko zasambutse kubera nk'umukenyezi akagenda akamara inkindwi yose muri ico cumba c'amasengesho yataye ibikorwa vyo mu nzu Eh, murumva ko bibabuza mu iterambere ico kironona kironona igihugu ubwa kabiri kikora n'iteka ry'ishengero kuko ubwa mbere abo bantu bariho izo nyigisho z'ibinyoma ubwo buvugishwa bw'ibinyoma no kugusambura imiryango ariko mu bisanzwe bategerezwa kuba abo bantu bari mu masengero kuko isengero ico rijejwe rije kwigisha abantu ubwa mbere umubano mwiza hagati yabo n'imana n'umubano mwiza hagati yabo mu kibano kuko ibi bintu vyadutse muri kino gihe numva ubushikiranganje bwagize neza cyane iriteko ryaje rihageze kwa ngo dufashanye nabo kurwanya ibi bintu usomye muri bibiliya mu ishengero ry'abatesalonika usanga higeze kwaduka inyigisho nk'izi zibwira abantu ngo yesu araje ngo ntibakore ntibagire ibiki ariko pawulo tubona pawulo aha ababwira ngo udakora ntakarye kuko umuntu wese ategereza gukoresha amaboko yiwe kugira ngo abeho rero aba bantu nta kindi kintu bashobora gufashishwamo uretse guhabwa inyigisho aho bigoreye rero ni uko kubashikira bigoye kuko aho baba bari basa n'abantu bakorera mu kinyegero ishengero ntiribemera amateko ya leta ntabemera nicyo gituma aba bantu ari ukubakurikirana neza itegeko turumva ko ryagiyeho ariko mwategekanije gute kubwirishira mu ngiro kugira ngo nyene iryo tegeko rishigwe mu ngiro ribe ngenderwako itegeko rimaze gusohoka rica rijya mu ngiro n'ibihano birategekanijwe ku bafasha abana amategeko ahubwo aho ibyumba biba bibaho kubura akamaramanza nicyo gituma ku bajejwe intwaro canke abajejwe umutekano kuko ni uguhungabanya amashengero guhungabanya imibano n'ingo kandi ntibabuza abantu gukora gusa n'izindi ngeso mbi banabuza no kuja kwa muganga Ego.
umuntu akicwa na malaria ngo ariko baramusengera deja ariko arasengerwa n'umusambanyi isengero ry'umunyabyaha n'igisesema imbere y'uhoraho none abo bantu bakora ivyo bintu vy'amanyanga bigira abakozi b'imana bakaba aribo babohera abantu mu cyumba ngo ariko babasengera ngo bakire kuko abo ijambo ry'imana rivuga ko bazambika ibiganza ku barwayi bagakira ni abakozi b'imana bo kuri bavuga mu kuri hama N'ubukene imana yasizeho bwose abaganga bakorera.
ngo bunganire ivyo bikorwa byose erega no muri za ntumwa harimo umuganga pahoro yari umudogitere kandi yarakora igikorwa nico gituma rero twaza turatahura ibirotwa vyagiyeho kubera iki ijambo ry'imana riravuga yuko mu bihe vya nyuma hazoza abantu bigira bavugishwa n'imana kandi ngo bagenda bambaye nk'intama n'amabibiriya n'ibindi byose ariko ngo muzubamenyera ku bikorwa byabo bene abo rero bariko baribonekeza nico gituma umuntu akwiye kumenya ati ubuzima bwanje mbega iherezo ryabwo buzogera hehe ariko abutegura gute aya mu mategeko rero bijanye- yaje kugira ngo ashire ku rutonde abo bako- bafasha imana gukora ico gikorwa babikore bisuza amategeko atakajagari karimo ni kuvuga baje ku mirimo hama no gusenga ko kuri mu pastor abo bantu bakwiye gusenga sindi gute birimo gusa sindakwasi ijambo ingingo ya mirongo ibiri na gatanu iravuga iby'amashinga ateza gukora hejuru yo gusenga harajamo no gukora ibikorwa by'iterambere kubaka ibitaro kubaka amashuri ishengero riremereye kubikora no gushyiraho ibinyemenyesha makuru mugabo rikagira amasezerano na leta ingene bigenda bikorwa bijya bita konvasiyo nicyo gituma usanga hariho amashuri akukira amasengero nicyo gituma hariho ibitaro bikukira amashengero nuko bategereza nabo gukora ibikorwa by'iterambere mu mibano bifasha mu magara y'abantu no mu ndero no mu bindi byinshi bahamagare gukora hejuru yo gusenga imana kuko utari imana hakarya bivuze bateza gukora
iwanyu mu ntara
tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya amerika ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu kuva isaha indwi gushika isaha indwi n'igice z'umutaga iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara iwanyu mu ntara
reka twumvirize pastori muzuri alexi asanzwe arongoye isengero shama temple mwebwe mubafasha gute namwe abo bantu kugira ngo bashobore kwiteza imbere ikintu cya mbere bibiri iravuga mucete pawulo yandikiye abitesalonika mu gice cya kane ku murongo wa cumi na rimwe ngo kandi mushishikare kwiyorosha ngo no gukora ibyanyu no gukoresha amaboko yanyu nk'uko twababariye uwo ni pawulo ahavuga kugira ngo mugendane ingeso nziza kubo hanze kandi mutagira icyo mukenya bigomba kuvuga ko icyo dufasha abakirisitu ni gike ubwa mbere dufasha abakirisitu mu bijyanye no kwegera imana gutunganya imitima yabo ubugira kabiri tugafasha abakristo mu kwiyumvira hejuru y'ubuzima bwabo bwa kazoza ko hirya yo gusenga uyu muntu aratunze umuryango canke ari mu muryango mu gihe atunze umuryango rero nimba umujanye kwiyugarana mu cyumba c'amasengesho udafashe umwanya wo kumufasha kwiyumvira kuri kazoza kiwe uri inkozi y'ikibi nk'abandi bose kuko bibiri bavuze ngo mu gihe ukenye no gusenga ntusenga neza nicyo gituma amasengero icyo dukora tugerageza gufasha abantu kugira ngo biyumvire ku mana biyumvire kuri bagenzi babo biyumvire kuri kazoza kabo kandi ibyo byose babikora mu gusenga no mu gukoresha amaboko yabo Mm, ariko pastor burya nuko twavuze ivyumba vy'amasengesho gusa n'amasengero abataja mu- muri ivyo vyumba vy'amasengesho nabo nyene hari igihe eh, bakura inyigisho mu masengero nk'izo canke bakagira n'imisi myinshi batonda ku masengero bikaba ibintu bibatesha umwanya mu vyo bategerezwa gukora vy'iterambere ryabo umuntu ego ya- yategerezwa gusenga kugarukira hehe hama ibikorwa akabikora ryari ugusenga iminsi yose bibiri ivuga si ukwama mu isengero kuko n'imiburiburi ni ngombwa ngo umuntu agire umwanya wo gusenga mu isengero n'imiburiburi kabe rimwe cyangwa se kabiri mu ndwi abantu bahurira ku isengero indi minsi abantu bafata umwanya wo kwiyumvira ku buzima bwabo kuko nimba ishengero rivuze ngo bahurire ku isengero iminsi indwi ariko amashengero ko arigisha ibintu bitari byo harababwira abantu ko batarwara n'abaciriyemo hari abavuga ko badafise nico bakora nk'aba ba- bavuga ko bafise eh, nk'ubushomeri bw'akazi abo nabo bavuze bati dushaka kwibera mu isengero iminsi yose uko yakabaye kugira dusenge imana turabe ico dukorera abo nabo mubabwira iki mvuze ngo ku ruhande rwacu aho duherereye icyo dukora turafata umwanya uretse kwigisha abantu ijambo ry'imana turafata umwanya tugafata abo bantu tukabicaza hamwe tukarondera abahinga babinonosoye bakabafasha kwiyumvira hejuru y'imigambi y'akazoza kabo kugira ngo uretse kubigisha ijambo ry'imana turafata akandi kanya tugategura inganda z'abo bantu batagira icyo bakora bari mu isengero tugafasha abantu babigisha ukungene bashobora kwiyumvira ukungene bashobora kwiyungunganya ukungene bashobora kubaho batazeyinze badateze amaboko kuko amaboko y'umuntu ni igikoresho imana yamuhaye tutabiyumviriye ku buzima bwabo bwa kazoza n'ijambo ry'imana tubigisha ntacyo rishobora kubamarira ego mu gutera turangiza kino kiganiro nibyo mwebwe abaserukiye ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ubushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu burashiraho itegeko amasengero agenderako muri ko mukorana gute kugira ngo ibyo bintu nyene bishobore guhagarara kuko hari n'abandi basigaye baja ku misozi bakavuga ko bagiye gusengerayo bakamarayo iminsi hari nabo numvise bivuga yuko banyagirirwayo n'imvura ngo kubera imana itaravuga bashobora no kuhandurira indwara muri ko mukora gute mwebwe mushikiranganji bw'intwaro hagati mu nagomba kubera ko batwumviza yuko twebwe turagira amanama buri gihe duhuza abakozi b'imana tubibutsa ababwizo ngenderwa ko ingene amashengero aza gukora niwo murimo wa mbere dukora tugatanga impanuro hama ibisigaye abarongoye amashengero nabo s'abana baraheza tukabahaye amategeko bagenda kuyubahiriza nagomba nibutse batwumviza ko hari ibihano bitegekanijwe mu gihe ishengero iryo ari ryo ryose ritayubahirije umushikiranganji w'intwari hagati mu gihugu cy'urundi gihugu arafise uburenganzira bwo gufata ingingo yo guhagarika iryo shengero mu kiringo c'amezi atandatu bibaye ngombwa rirafutwa kuko ico gihe aca ha raporo ico bita ubutungane kuri administrative agaca yisaba yuko ifuta burundu iryo shengero ivyo biri mu itegeko aha nagomba kubwira pasitori ari hano n'abatwumva bamenye ko bitegekanijwe kandi abazobirenga ko bazohanwa n'amategeko E, pasitori hari ibyo yavuze nawe nyene yikura ko avuga ati ivyo vyumba vy'amasengesho nabo baja ku misozi twe ntitubazi nk'abarongoye amasengero ariko barahari abo bantu babazwa nde bazohanwa gute ubufasha wese ategeza guhanwa aha rero dusaba abakozi b'imana bazi ko ivyo bintu bikorwa mu kinyegero ko bategeza kubimenyesha intwaro kugira ngo ingingo zifatwe zibereye ni uguha akararo k'ejo bundi hari abantu bagize ishengero rishasha baca bagenda ku metero cumi baja kubaka isengero imbere y'iyindi hari mu ntara ya bururi ejo bundi nta n'ukwezi kurahera maze ababijije baca baratwandikira bareka imushikiranganje yaciye afata ingingo ibereye twaje dusaba jeje intwaro gusoma amategeko ngene yanditse maze abantu baca bahagarika ibikorwa vyabo bataha n'imiburiburi mugenda ku kilometero kuko hoba harimo akajagari no gusamburana kandi ibintu bitumvikana rero turayubahiriza ubuzima bwa misi yose n'uruhara rwa twebwe n'abanyamashengero nyene kuko n'abakozi b'imana nabo tuba twabahiribwiza ngo badufashe twese bafashe n'intwaro kuko musitanteri ntiyorota ngo acamenye uriko birabera mu kinyegero umwene igihugu wese abwiriza gutanga inkuru ku kintu cose kiriko kirahonyanga amategeko maze ingingo zigafatwa Mm. Pastori mu kurangiza namwe ibyo mumva ko bizoshoboka ko mushobora gufasha abo bantu muvuga ko mutitirigwa eh, mugakorana n'abajeje intwaro kugira ngo i- ibintu bije ku murongo kimwe cyo numva nohanura abongere b'amashengero kwigisha inyigisho z'ukuri bareke gukwegerako bareke no kubwira abantu ibitabaho ibitajanye n'ubuzima bwabo n'imibano yabo umengo kubwira abantu kwiyobagiza ko bari mu isi bategerezwa kubaho bagakora bakabana n'abantu ico ni icambere ca kabiri numva nobwira abantu bariko baratwumviriza kuko ivyo bintu bajamwo ivyumba vy'amasengesho iyo misozi badugako ahenshi uretse kuhandurira indwara bahurira n'impwemu mbi n'ibintu bibi imwe mu mbi zo guhema cyane z'abadayimoni z'abadayimoni kuko mu gihe muhuye n'ahantu mukivugisha ngo ko muravugana n'imana aba ari satani muri ko muravugana kuko si imana muvugana kuko imana ivugana n'abari mu rutonde imana ivugana n'abakora bisunga ijambo ry'imana kuko biri tubwira kubahiriza intwaro kubahiriza icyo ubutegetsi buvuze umugararije nimba birutega kubahiriza uburongozi ari ubw'igihugu ari ubw'ishengero ukaba uri kurakora ibintu binyuranye n'ishengero n'igihugu aho si imana mukorana nukuraba neza uwo muri ko murakorana rero nkibaza kuko dukoranye n'ubushikiranganje n'abajejwe intwaro n'umutekano ndibaza ko tuzagerageza gutuza ibi bintu bisa n'ibiriko bironona imibano y'abantu mbere n'imitima y'abantu nkaba nobonera akajya kuvuga nti dukoranye mu nani nk'uko ubushikiranganje bwabitanguye ndizera neza kuko abantu bazova muri ibi bintu hamwe na cane cane no gutsimbataza inyigisho z'ijambo ry'imana ku bijanye n'uburyo abantu bokwiyumvira ku buzima bwabo bwo muri kazoza bw'ubukristo bw'umutima no kwiyumvira ku buzima bwabo bwo kubaho kwa minsi yose ku bijanye n'imibano no kwiyungunganya no kubaho Mhm. ego reka turangize kino kiganiro eh, twibutsa abariko baratwumviriza ko bariko bumviriza ijwi rya Amerika aho twariko turavuga ku bijanye n'uruhara rw'amasengero mu iterambere ry'abakirisu babo ari nabo barongoye dushimire pastori Muzuri Alexi eh, arongoye isengero Shama Temple ryo mu Ngagara turabakengurukiye ko mwitavye buno butumire murakoze kudutumira dushimire kandi n'umwunganizi w'umushikiranganji ajeje intwaro yo hagati mu gihugu eh, n'inyigisho zo gukunda igihugu akaba ari umuvugizi muri ubwo bushikiranganji Terence Ntayiraja namwe bwe turabakengurukiye ko mwitavye buno butumire mwakoze kudutumira ndangije nkebura abantu bose barongoye amashengero kubahiriza amategeko uwuzoyarenga ko azohanwa atakinya
tugashimira rero Diane Ndonse yari ngaho muri studio y'Ibujumbura aho yari kumwe nabo batumire biwe bariko barayaga kuri ivyo vy'amashengero akaba ino ngaha dusozereye ikiganiro cacu wanyu mu ntara mwakoze mwe mwatwumviriza ariko imbere ko duhana agahindukire ndabatumire mu biganiro vyacu bitandukanye vyo mu masaha ari imbere harimo ikiganiro muri sanga muza gukurikirana kuva saa kumi igihe c'isaha cumi na zibiri turaza kubashikiriza amakuru avugwa mu Burundi igihe c'isaha imwe n'igice naho amakuru arambuye avugwa ku isi na cane cane muri Afrika mururanigwe diane nahazwe innocent kimenyi na ingenieur yashikanye amajwi ahiwanyu tuzosubira ejo nkaho twatanguriye